In radio izvidja Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na fide niyo ngabo mu rwanda igihe n'uburyo amashuri azotangura ni ikibazo giteje impungenge abavyeyi abarimu mbere n'abagize inama nshingamateka ahubwo minedike ndetse n'ibigo nk'iyo byashaka ubwo bushobozi y'ababyeyi bagafatanya n'ababyeyi iyo miti ikazajya iterwa mu, mu, mu- mu mashuri abana bagiye kwigiramo uwo ni umwe mu babyeyi b'abanyarwanda wumvikanisha ko botegerezwa kuboneka uburyo butuma amashuri atangura ariko abanyeshuri bagakingirwa bihagije mu buzoba bubabi bwa mbere uburundi bugiye kugira ikarata yitwa ikarata y'amangenga izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigarukako mu kanya amara imbere yabo reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi leta ya amerika igiye kuzoriha umuriyaridi umwe ni miliyoni mirongo icyenda na zitanu z'amadolari ku makompanyi abiri azoyiha imiliyoni ijana z'incanco za kovide cumi n'icyenda mu gihe byogaragara ko urwo rucanco ari ingirakamaro ikompanyi zikora imiti y'abanyamerika pfizer n'iyo mu budage biontech zavuze kuri uyu wa gatatu ko zaheraheje amasezerano n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwa amerika hamwe n'ubwo kwivuna abansi izo kompanyi zibiri ziriko zikorera hamwe mu guhingura urwo rucanco rushasha kompanyi Pfizer na BioNTech zavuze ko zifise icizere c'uko atakigoranye incanco zingana imiliyoni ijana zizoba zimaze kuboneka imbere y'uko uyu mwaka uhera intagondwa z'abayisilamu zarishe abakozi batanu bakora mu gisata cyo gutanga imfashanyo banyurujwe mu kwezi guheze mu buraruko bwa nigeria abo bakozi bakorera ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abafaransa action contre la fin iyi nkuru itangajwe nyuma y'uko umuhari w'iterabwoba ufatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu usohoreye amasanamu ya videwo kuri interinete yerekana abagabo batanu b'abanyanigeriya bariko baricwa iryo shirahamwe ryavuze ko abo bakozi baryo banyurujwe n'umugwi w'abitwaje ibirwanisho muri leta ya borno mu buraruko bwa nigeria ku itariki munani z'ukwezi kwa gatandatu
washington ijwi rya amerika igipolisi ca nigeria cavuze ko abantu batatu bapfuye baturiwe n'igitoro kuri wa gatatu mu buraruko bwa nigeria inyuma yaho ikamyo yuzuye igitoro itembeye igasesa ico gitoro cose yari yikoreye ababibonye bavuze ko biharuriye abantu umunani bahiye baratokombera hamwe n'abandi cumi n'umunani bakomeretse baca batwarwa kwa muganga amasanganya nk'ayo aramenyerewe muri nigeria aho abantu benshi babayeho mu bukene n'aho icyo gihugu cimbura hafi miliyoni zibiri z'utugunguru tw'ibitoro ku munsi igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ku mugabane wa afurika africom cyavuze ko cishe abarwanyi indwi bafitanye isano n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu gitero c'indege cakoze mu ntara ya puntland muri somaliya africom yatangaje kuri uwo gatatu ko bagikoze bihora igitero abo barwanyi bakoze ku nteko za somaliya yavuze kandi ko ata musivile yakomeretse canke yapfuye muri ico gitero kugeza ubu amerika imaze kugaba ibitero by'indege mirongo ine na bibiri ku bakora iterabwoba aho umwaka ugeze ubu muri somaliya igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu muri irake wagabanijwe ingufu biboneka ku buryo utagiteye ubwoba kandi ari inzira yo kugabanya abasirikare mvamakungu bari muri irake general kenneth ekman icegera ca komanda arongoye inteko mvamakungu yavuze ko abo barwanyi bagabanijwe mu birindiro bahora bagenzura muri irake na siriya ikibazo c'inteko za amerika muri irake carateye amatati aho mu mezi aheze abashingamateka ba irake batoye bongera bemeza itegeko risaba itahuka ry'izo nteko mpuzamakungu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi bamwe mu bakandida bo ku mitumba cyane cyane abaturuka mu mugambwe cnl wa gaton rwasa baridoga ko bariko bakurwa ku ntonde zo kwitoza n'abarongoye imigwi y'amatora mu makomine ku mvo batazi inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi bayo mu burundi musomerwa na desire atungimana ari mu rwanda hivyo vyo gukura ku ntonda bifuza kwitoza amatora yo ku mitumba bimaze kwibonekeza ni mu ntara za makamba mwaro bubanza no mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura bano bagabo bo mu ntara ya makamba bagiriza imigisho yejwe amatora mu makomine kwikura bamwe ku ntonde ugashira imbere abo umugambwe uri ku butegetsi baratwemerera kwandikwa nk'abazorongora umutumba mugabo biciye mu matora ariko uyu munsi ho bigeze ni ukuvuga baciye baza ku mitumba imwe imwe barondera abantu bo mu mugambi umwe bagaca babashira ku rutonde hanyuma bajya abandi bose biyumva kumenga ntibari kumwe baca bose barabakura ku rutonde ibyo rero niyo cyatumye tuza hano ni ukuvuga umukuru wa seni atwara umukuru wigenga seni mu gihugu yatuvuze yuko umunyagihugu azazo kwitoza gato kiwe atakwitoza ku migambo kuva kuri cumi na gatanu twaje tugenda tukadepoza amadosa y'iwacu turabishyira muri sepe mu makomine ariko mu nyuma usanga badukuyemo kandi umuntu wese yitoza ku gatwe kiwe usanga rero abenshi ni abari mu mugambwe abari nabo cyarugendo gutyo uno mukenyezi wo muri komine kibago y'intara ya makamba nyene avuga ko we n'abandi baturuka hamwe mu mugambwe senel utwara umugujejwe amatora muri komine sesi kibago yari yababuriye ko batokurirwa bariyandikisha kugira bitoze atwara sesi kibago aranatubwira ati ko ararondeye amaantene ku mitumba azotanga ibirego kuri mwebwe mwitoje mukabona babafuse rero uzosanga atari nko ku rutonde azorindire mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hari naho azoshikirwa turavuga abariho bose biyandikishije kurongora imitumba bavuze ati umviriza nyakubahwa nta gufuta nimureke abenegihugu abari bo bazokwisesangurira urashobora gufuta ugasanga ufuse uw'abanyagihugu bari bashaka twari twiyandikishije turi abantu cumi na batandatu twasanze handitswe abantu cumi batureke twitoze abanyagihugu bonyene bisesangurire mu gisagara ca bujumbura ivyo vyo gukura ku ntonde abashaka kwitoza bivugwa mu makartier yo mu manuko cane cane mu mazone ya kinama na buterere muri komine ya ntahangwa uno wo mu kinama avuga ko ariko ararenganywa mu gukurwa ku ntonde z'abashaka kwitoza azira ko aturuka mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ego twe mu kwiyandikisha twaragiye kandi twaratonze turatonda turashikirwa turadepoza baraduha ni nimero umushefu de quartier wese yaja kwiyandikisha kiretse n'uwundi atari umushefu de quartier baramuha inimero yerekana yuko ibimuranga yuko akwiye kwitoza bikwiye hageze kumanika intonde twagiye tumva ngo bamwe babakuye ku mpamvu tutazi rero twasaba yuko mwodushikira imbere kutubariza ingene modukura kuko dusanzwe tuzi yuko umuntu wese umurundi wese ahari yiyumvamwo yuko ashaka kwitoza yuko agenda akitoza kandi agiye kwitoza bene gihugu bamushimye bakamutora mugabo amakuru dufise tumva yuko hari umuntu atwara umugambo muri komine ndahangwa akorana n'umuntu ari muri sepi no muri sesi kugira ngo abo bantu bumva yuko batabakeneye badashobora kuja mu ntonde abo muri karitiye mubone ya zone buterere nabo nyene nuko bavuga ko badatahura ingene baka uburenganzira bwo kwitoza bahabwa n'ibwirizwa nshingiro nkaba ndi mvuka yaha muri katiye mubone nkaba nari ku ntonde z'abantu b'imitumba ariko nkaba nkaba naratanze ibisabwa byose muri sesi ntango ariko nkaba natangaye kubona ku ntonde z'abaza kwitoza ku mitumba ntariko rero icyo twakoze twayitoye sepu y'ubujumbu kugira dutunganirize ubu muri uyu mwanya tukaba turindiriye itunganiriza abantu bose twari kumwe abo muri kinama abo muri karitsiye mirango bose twabanza kwerekana turahuburana kugira ngo tudepoze ibisa nta rukaratasi na rumwe rwari rubuzemwo ubwa mbere kuko badusabye ikarita karangamuntu hanyuma icya kabiri baca badusaba ka gakarita k'amatora twatoreyeko twatanga ivyo bibiri hanyuma bagaca batwereka urupapuro twuzuza turagwuzuza neza atakindi kintu kibuze bisabwa yuko tworenganurwa natwe tugasubira ku matora nk'abandi hanyuma ko abanyagihugu bakaba ari bo bashobora guca urwo rubanza na nibyo byari bikwiriye yego abanyagihugu kuko ibyo ntibyakozwe n'abanyagihugu muri zone ya buterere havugwa abandi bagabo batatu bahagaritswe ku igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu guheze nabo nyene bari mu bashaka kwitoza ku rwego rw'amakartiye imiryango yabo yiyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abo bagabo bagirizwa gutunga ibigwanisho ivyo bahakanye bivuye inyuma imbere y'intahe bavuga ko ryari rementanya ryari rifise intumbero yo kubakura ku ntonde kugira amatora azobe bari mu mvuto naho abandi filemo arongoye sepi makamba na terence bizimana arongoye sepi bujumbura barahumuriza abo bavuga ko bakuwe ku ntonde z'abitoza bavuga ko bakira ibirego byabo bakamenyesha ko bagiye kuraba ko bifashe basanze bararenganijwe barenganurwe ivyo biruko mu gihe itegeko rigenga amatora rivuga ko abahanuzi bo ku mitumba batitoza hisunzwe intonde z'imigambwe ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri y'iryo tegeko ikavuga ko uwitoza ategerezwa kuba ari umuntu atagira agasebwa mu kibano amatora nyezina y'abajenama b'amakartiye n'imitumba atekanijwe ku igenekezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi k'umunani uno mwaka nk'uko ikirangamisi c'umugwiseni kibivuga mbe wewe aho uba mu zindi ntara z'uburundi mwe muri mu rutana c'ibitoke bururi n'ahandi iki kibazo c'abategerezwa kuja ku ntonde z'amatora cifashe gute wotumenyesha ku ijwi rya amerika ukoresheje urubuga rwacu rwa facebook mu burundi kandi muzoba bubaye ubwa mbere ico gihugu kigiye kugira ikarata yitwa ikarata y'amahangenge iyo karata izokwerekana aho abantu bakwiye kubaka gukorera imigambi yindi itandukanye yongere yerekane n'uturere tugeramiwe n'ibiza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya adufitiye idonido kuri iyi nkuru iyo mfashanyo izocishwa mu mugambi wiswe tubeho neza amashyirahamwe abiri mpuzamakungu ariyo oxfam na oem azowurangura ibiza by'ubwoko butanu nivyo leta y'uburundi izoshobora kurwanya no guhangana navyo kuberaho ni imyuzura ibomagurika ry'imisozi ibihuhusi urubura n'isegenya ry'imvura hatibagiwe nyamugigima umukuru w'igisata kijejwe kurwanya ibiza no gutabarana mu bushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu bihe vy'isibe pascal ntemako yabwiye itangazamakuru ko uyu mugambi ari ngirakamaro mu buzima bw'igihugu ni umugambi mwiza cane kuko mu gutunganya inyubako uburimyi mu kwereka aho abantu bashobora kuba bazotunganya imigambi bakurikije ayo makati y'amangenge kuko murabona aha mugatumba imyuzuriya ibihatera mbega ayo makati azotureka yuko kiza kuhaba canke kuri iyi misozi ihanamiye igisagara ca bujumbura ayo makati azotwereka yuko ahantu hakwiye kuba canke mutohaba iyi ni nyishu ku bintu vyinshi kugira ngo umuntu azotunganye imigambi leta izoca imenye ngene itunganya ibikorwa y'abantu aho boba aho abantu borima batokubaka ibica nk'ibiriya ubundi mugambi ukomeye no kugira ngo inzego zijejwe guhangana n'ibiza zironke ubumenyi bukwiye niho mbere muri ivyo bikorwa n'ivyo bindi vyo kwitegurira guhangana n'ibiza bizoshoboka kuko tuba tufise ikarita y'amahangenge dushobora gutunganya imigambi yayo yose akamaro kabo ni ishirahamwe ry'abagenzi bidukikije ntirigakekenya ariko mame yasabushimika rirongoye hari amakenga afise yafatiye ku yindi migambi yatunganijwe muri kahise bwana sabushimike yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya amerika kuri telefone uyu mugambi ukazorangurwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere ry'amakomine n'umutekano ubushikiranganji buri mu bushikiranganji bukomeye cane muri leta leta y'u Burundi aha rero niho dufitiye impungenge n'amakenga k'uyu mugambi ushobora kutarangurwa bakwirikije urudome ku rundi aha rero turibaza ibibazo bikomeye cyane mbega ubwo bushikiranganje ntibuzohava buremera OIM na Oxfam mu kubabwira bati abakozi muzokoresha dutegerezwa kubaha aba n'aba n'aba muri uyu mugambi abo bakozi kenshi na kenshi ugasanga ntibafise ubumenyi buhagije nk'uko twabibonye ku mashyirahamwe ayora imicafu mu burundi aho wasanga bashyira imbere amashirahamwe yegereye umugambwe cndd fdd nayo akaba atarafise ubumenyi buhagije aricyo gituma ubona iyo micafu n'ubu usanga yandagaye hirya no hino mu gisagara cya bujumbura aha mbere turibaza mbega nta mahera azohava anyuruzwa nka wa mugambi wo gutera amavoka mu gihugu leta yari yaratunganije aho amashyirahamwe yari yagize ama amapepiniyeri yahavuye akoma induru ati twarabuze amahera haciye imyaka ibiri ntemako yongera ko ko hari n'inyigisho zizohabwa abanyagihugu kandi ko ari nkenerwa cyane bace baraba intara zibabaye ku bw'amaso ntabyumenya mugabo hari ibintu barabira ko kugira ngo babone ko intara naka irabaye gusumvya iyindi babonye ingene umunyagihugu yifata yikiza kije iyo ubona nka abana beka imfungurwa babona yuko bidakwiye ivyo rero n'ibintu by'iharuro barabira ko amaprovensi mumvise ko navuze ko ari yose mugabo hariho usanga ari nka cumi n'imwe zibaye gusumvya izindi aho babona ati umwenegihugu kanaka arakeneye kuronka ubumenyi gusumvya abandi kugira ngo amenye ingene yokwifata ni intara baragize ku mazone hari amazone usanga bagabuye ati ni zone a canke b canke c canke d baca bareba ati aba rero reka babashe gusumba abandi bigishwe gusumvya abandi si kuvuga ngo babaha ico bazofungura mugabo bazobigisha bamenye ngene bifata bitunganya mu kurwanya ibiza mu biteganywa byose umukuru w'abagenzi bidukikije afite icyo asaba leta gukurikiza urudome ku rundi uko umugambi wateguwe ntibahave barondera kuremera ayo mashyirahamwe oyiyeme na oxfam ikindi kintu dusaba leta ni uko iyo karata iyibungabunga nk'amata y'abashyitsi kuko naho uwo mugambi uzoba waraheze iyo leta izokwama yisungana ntaryo iyo karotogarafi mu bice byose by'igihugu ahashobora guba impanuka bice biyorohera kuyirwanya no gukinga izo mpanuka ntidusubire kubura abantu n'ibintu byaba byatikiye uko umwaka utashe kugeza ubu mu burundi abantu barenga ibihumbi ijana na cumi na bibiri nibo bateshejwe izabo n'ibiza uwo mugambi wo kubigwanya no gutekanya ibyo kwaduka uzotwara miliyoni ijana na mirongo ibiri n'imwe z'amafaranga y'abanyaburaya euro ubu hamaze gutangwa miliyoni cumi na zitatu eroje buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru banywanyi bacu b'abarundi mwaba muri mu gihugu canke mu mahanga mwoshobora kudushikiriza ivyiyumviro vyanyu guco mwiyumvira kuri iyo karata nshasha y'amangenge
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu burundi dukubitire mu rwanda aho abadepite bagaragaje impungenge ko gusubira kugurura amashuri mu kwezi kw'icenda vyoba bibaye kare abavyeyi bo bagasaba leta kuraba uburyo bwose bwokoreshwa ariko abana bakazotangura mu kwezi kw'icenda umumenyeshamakuru wacu mu rwanda sumptakabuye adufitiye ibindi kuri iyi nkuru ikibazo cy'igihe n'uburyo amashuri yatangira cyagarutsweho cyane mu biganiro byahuje abagize inteko ishinga amategeko y'u rwanda na minisitiri w'intebe eduard ngirente umuyobozi wa guverinoma yari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi kuri uyu wa kabiri asobanura ku ngamba guverinoma yafashe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona benshi mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko mu gihe hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi mike ngo amashuri yongere gufungura basanga bikwiye kongera kwigwa neza kuko aribwo icyorezo kigenda cyiyongera abana iyo babajije bakubwira ukuntu bakumbuye bagenzi babo bati ningera ku ishuri nzafata ka inshuti yanjye kanaka muhobere cyane kandi biri mu bimwe bibujijwe mu mabwiriza ukibaza ukuntu bazajera abo bana izi mpungenge z'abagize inteko ishinga amategeko bazihuriyeho n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko ubuke bw'amashuri butazorohera abana kwicara bahanye intera uyu ni bwana gasherebuka francois saveri umuyobozi w'ishuri ry'indimi rikorera igatovu mu karere ka nyabihu mu ntara y'iburengerazuba ikibazo cy'abanyeshuri kubera ubucucike byo byaba byaba ikibazo ariko ubundi basanzwe banicara babiri babiri usanga hagati y'umwana n'undi nta metero iba irimo nta metero nta metero iba irimo aho niho haba ikibazo wenda niba leta yashyiraho ubwo twari dusanzwe dufite yuko buri cyumba kigomba kugira abana mirongo ine na batandatu wenda leta ikavuga iti buri cyumba noneho wenda kigire mirongo itatu minisitiri w'intebe eduwari ngirente yasobanuye ko guverinoma itigeze ivuga ko amashuri azatangira mu kwezi kwa cyenda ariko yumvikanisha ko mbere y'uko uku kwezi kugera leta izaba yagennye uburyo iki kibazo kizagenda turavuga ngo amashuri arafunze kugera mu kwezi kwa cyenda ariko itariki yo gutangira ntabwo tujya tuyivuga ko twibaza ko bizaterwa nuko tuzaba duhagaze nibigera nyuma yo kwa cyenda nibyo tuzarebaho uko kizaba gihagaze ariko ntabwo tuzagira ku kwa cyenda kugera ndagira ngo mbabwire ko bizajya kugera mo hagati mu kwezi kwa munani dukurikije uko turangiza izaba imeze tugatangaza noneho amashuri azakingura cyangwa niba atazakingura nubwo benshi bifuza ko amashuri yaba aretse gutangira mu gihe icyorezo cyaba kitaragabanuka hari ababyeyi bemeza ko kuba hataramenyekana igihe iki cyorezo kizarangirira ariyo mpamvu hakwiye gutekerezwa neza uko amashuri yatangizwa abana bakigishwa kwitwararika impamvu z'iki cyorezo zirumvikana ariko ibishoboka byose byakorwa kugira ngo bazige mu kwa cyenda
iki cyorezo ko ari ikintu tuzabana hari uzi igihe kizarangirira ntawe uzi igihe kizarangirira ni ikintu tuzabana nacyo rero ntabwo byahagaritse ko abana ko biga icyo twatekerezaga twavuga ngo ukwezi kwa cyenda batangira ariko nanone abana baravuga ko ubwirinzi bwabo butaba bukomeye butashoboka ibyo byose si ukubashunguriza icyorezo baramutse bagiye kitarakamuka ngo gishire ariko hari uburyo bwinshi bukoreshwa bahoze tubona yuko hari imiti batera mu byumba iyo abantu bagiye kwinjiramo ahubwo minedike ndetse n'ibigo niyo byashaka ubwo bushobozi y'ababyeyi bagafatanya n'ababyeyi iyo miti ikazajya iterwa mu mashuri abana bagiye kwigiramo ikibazo cy'abashoye amafaranga yabo mu gukora udupfukamunwa nk'imwe mu nzira leta yashyizeho izafasha abantu kwirinda icyorezo cya virusi ya korona kiri mu byagarutsweho mu biganiro byahuje abagize inteko ishinga amategeko n'umukuru wa guverinoma mu nganda zari zatangiye gukora udupfukamunwa zigaragaza ko udupfukamunwa tutagurwa uko bikwiye ku buryo bafite utwaheze mu bubiko kandi barashoyemo amafaranga menshi hari abaturage babwiye ijwi rya amerika ko benshi batabasha kugura agapfukamunwa kubera ubushobozi buke ikindi cyiciro kigasaranganya kamwe mu rugo rwose baratuguze twasibye kugura utwo twa menshi nyine ariko twa makeya twagiye tutugura nyine ntabwo mwambaye ariko ngafitemo hano kuko nkunda kurwara inkorora karigero rero mwambara umwanya bikangora bigenda gute mu cyaro ko mutatwambara kenshi nari nabyibagiwe ngo rero ntabwo wabona wenda nka magana atanu ngo ujye kugura agapfukamunwa kandi abana bagiye kuburara hari n'abantu ngo badutizanye nk'ubu wowe ugiye gusohoka ngo ati uti ntiza nsohoka ntakagutiza ariko ntakagutiza none se buta abantu barareshya nk'ubu wenda nka mugenzi wanjye nzi ko arindushya inkange ntakamutiza wenda agiye nk'ahantu ngira ko nambara mu rugo nkagira n'ako nambara nzindutse guverinoma asobanura ko bakoze udupfukamunwa ku bwinshi ntitugurwe nabo bazagana ikigega leta iherutse gushyiramo amafaranga ngo cyunganira abacuruzi bahombejwe na covid cumi n'icyenda ikibazo cy'abandura muri za kasho za polisi gikomeje kuzamura imibare y'abandura covid cumi n'icyenda cyongeye kugarukwaho n'abadepite ndetse bamwe basaba ko ibihano bihabwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda byasubirwamo leta isobanura ko hari ingamba yafashe yo gupima abantu bose bagiye kujya muri kasho za polisi ndetse n'abinjira muri gereza gusa imibare imaze iminsi iboneka igaragaza ko ubwiyongere bw'abandura bukomeje kuzamurwa n'abafungiye muri za kasho hari amakuru ijwi rya amerika ryamenye ko parike ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib bagiye kongera gusuzuma neza abafungwa bataragezwa imbere y'umucamanza izo nzego zikaba zakongera kugira bamwe barekurwa nk'uko bigeze kubikora mu mpera z'ukwezi kwa kane ubwo barekuraga abagera ku bihumbi bitatu bagabanya ubucucike muri za kasho za polisi mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali turagushimiye asumta naho mu gihugu cya uganda amaduka amwe hamwe n'amapikipiki atwara abagenzi ni bimwe mu bikorwa byemerewe kongera gukora inyuma y'amezi agera kuri ane bihagaritswe kubera ingingo zo gukumira ikiza cy'umugera wa korona yamara abakora muri aya maduka n'abatwara ayo mapikipiki bakaba bategetswe kwandika mu gitabo abakiriya babo bose inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi mu ijambo yashikirije igihugu rijanye n'ukuntu ibintu byifashe mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya korona perezida museveni yavuze ko n'ubwo igihugu cyifashe neza cyane mu kurwanya iki cyorezo cyane cyane mu rwego rwo kurinda abaturage kwandura igihe ntabwo cyari cyagera kuba bafungura ibintu byose mu gihugu kugira ngo bisubire nk'uko byari bimeze kuva mu kwezi kwa gatatu aho iki cyorezo cyagaragariye muri uganda ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu hamaze kubonekamo abantu banduye bagera ku gihumbi na mirongo irindwi na batanu barimo abanyayuganda n'abanyamahanga kandi kuri aba amagana cyenda mirongo itanu n'umunani akaba warakize iyi ndwara bagasezererwa amavuriro kandi akaba ari nta n'umwe wari wahitanwa n'iki cyorezo uwo mubare w'abanduye ukurwa ku bantu basaga ibihumbi amagana abiri na mirongo itanu bamaze gupimwa mu gihugu cyose ukurikije perezida museveni iyi ntambwe nziza niyo yatumye leta itangira gufungura ibikorwa by'abaturage yigengesera akaba yanafashe umwanzuro wo kureka n'amaduka menshi akorera mu nyubako imwe gufungura kimwe n'ipikipiki zitwara abagenzi ariko hakurikijwe amabwiriza akaze yo kwirinda icyo cyorezo abatwara ipikipiki za bodaboda bose bagomba kwandika imyirondoro y'abantu batwaye nk'inamba z'amatelefoni yabo iz'indangamuntu n'amazina yabo kugira ngo ubutwara ipikipiki yaramutse yanduye tube twashobora gukurikirana tukamenya abo yabonaniye nabo bose mu kazi
so
akazi ko gutunganya imisatsi nako kari karahagaritswe kemerewe kongera gutangira gukora ariko abagakora n'abakiriya babo bose akabategekwa kwambara ibibapfuka mu maso no mu ntoki insengero n'amashuri ukurikije perezida museveni ngo byo biraba bigitegereje kuko abashinzwe amagara y'abantu batarategura neza uko byakongera gukora nasabye abashinzwe iby'amagara y'abantu gukomeza ibiganiro n'abayobozi b'insengero kureba uko zafungurwa ariko kwanduzanya icyo cyorezo bikirindwa ibyo bitaraba insengero zizaguma zifunze hari abavuga ko haje ahemererwa abantu bake bake kuja gusenga bagasenga mu byiciro bitandukanye ariko reka ibi byose bibanze gusuzumwa n'ababishinzwe bafatanyije n'abakuru b'amasengero ku mashuri perezida museveni yavuze ko bitarenze mu kwezi kwa munane leta izatangaza umwanzuro wa nyuma ku cyo kuba yafungurwa mu kwezi kwa cyenda ubw'igice cya nyuma cy'umwaka w'amashuri kizaba gitangira cyangwa gutangaza ko uyu mwaka w'amashuri utazabarwa bityo abanyeshuri bakazawusubiramo bose mbere y'ibi byose ariko museveni yavuze ko habonetse amafaranga yo kugura amaradiyo yo guha ingo zigera ku miliyoni icyenda z'imiryango irimo abanyeshuri mu byaro kugira ngo abanyeshuri muri ayo mago bashobore gukurikirana amasomo biciye ku maradiyo atangwa n'abarimu bateguwe na leta hagati aho ariko hari ikibazo cy'abarimu b'amashuri yigenga bahise batakaza akazi iki cyorezo gitangira basaga ibihumbi amagana atatu na mirongo itanu museveni yatangaje ko abo barimu bamerewe nabi bagiye gufashwa na leta ati ntegetse ko ikigo cya leta gishinzwe inguzanyo cya microfinance cyaha inguzanyo abarimu kizikishije muri sako y'abarimu nanje ubwanjye muri iryo shyirahamwe ry'abarimu nzashyiramo amashiringi angana miliyaride ebyiri kugira ngo bayifashishe mu bikorwa byo kwiteza imbere umukuru w'igihugu yanavuze ko ibibuga by'indege hamwe n'imipaka byo bizakomeza gufungwa kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira mu bihugu byo hanze ignatius bahisi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius kuri iyo nkuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku byaranze amateka y'isi kuri iyi tariki ya mirongo irindwi na gatatu y'ukwezi kw'indwi dutega amatwi denise nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza hashize imyaka cumi n'itanu uyu munsi ibitero byagabwe n'abiyahuzi mu misiri mu gace ka shamel sheikh gakundwa cyane na ba mukerarugendo byahitanye abantu bagera kuri mirongo inani n'umunani abagera kuri magana abiri barakomeretse igisasu cya mbere cyaturikiye mu isoko ikindi giturikira ahitwa namabe aho cyangije bikomeye hoteli iri hafi aho perezida wa misiri w'icyo gihe osni mubarak yatangaje ko azakomeza guhangana n'iterabwoba yabivugiye ishamel sheikh yagiye gusura ahabereye ibitero benshi mu bapfuye bari abanyamisiri ariko harimo n'abanyamahanga ibyo bitero byabaye hashize umwaka umwe gusa habaye ikindi gitero cy'ubwiyahuzi mu kigobe cya sinayi igitero cyahitanye abantu mirongo itatu na bane mu itangazo ikinyamakuru cyamamaza amatwara ya kisilamu cyashyize ahagaragara umutwe wiyita ingabo za abdullah azamu wa al qaida muri siriya no mu misiri wavuze ko ari wo wa bagabye icyo gitero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'irindwi intagondwa z'abayisilamu zari zishe ba mukerarugendo mirongo itanu n'umunani n'abanyamisiri bane hafi y'umujyi wa luxor uri mu majyepfo ya misiri nibutse ko ubukerarugendo mu misiri bwinjiza akayabo ka miliyari esheshatu n'ibihumbi magana atandatu mu madolari y'abanyamerika buri mwaka
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.